we are back again with another video today Wait, will they come today now my Igbo man so hello how are you doing thank you for coming wow we are back again with another video how are you all doing today our topic today is uh, igbo men igbo men when it be say dem dey dis europe because their matter don't to come to my hand igbo men igbo men igbo men everywhere we they talk about benin people benin guys but na igbo men now na them ish na the matter dey come na the matter dem matter dey na the matter dey come igbo men igbo men igbo men just imagine how person go dey europe here e don marry e don get children e come be like say na im mama wey dey for africa na im dey control am just imagine na their matter we carry come today but first of all ma first do something you go just see person person for this europe e don marry e don born children im mama go dey tell am say come back come marry igbo man come marry igbo woman must must your must your son come back come marry igbo man must your son come back come marry igbo man and igbo women me i no just understand wetin dey happen. people go they call me you they talk about women They talk about women what, about what about men men men men and the men all the men wey dem tell me their matter all the men na as all of them na igbo igbo igbo igbo igbo igbo must you must you marry igbo woman must you marry igbo woman tell me Must you marry Igbo woman after you don't marry Igbo man? Must you marry Igbo woman? No, you must not marry Igbo woman. One one woman don dey okay for you. Person wey don born for you, born children for you, born four children for you. Tell me why e be say your mama go as your mama go dey still dey tell you say come marry come marry igbo woman you sef your mind because say you get very low mind no be say your mama na him dey here with you o he no dey ask you no be your mama dey give you food here just dey tell you say come marry igbo woman come marry igbo woman you as a low brain wey you get you no wan hear you wan go back to marry igbo igbo eh, igbo woman oh how I go take see this number oh how I go take see this number I think I see you Romex I'm coming oh I haven't start yet because I'm just want to settle something first before I will start today message na Igbo men as I dey talk am na so e happen my people, how una dey today wetin we take come today na igbo men message to igbo men when e be say dem dey europe dem dey europe their mother dey control dem for africa because say uh, dem want their son to come back to marry igbo women my question for them today why be say dem dey why be say their brain too dey low to dey think that kind way your mother when e be say e don live im e own life e don live im e own life e go come back for e go come back for e go come here inside europe here e go dey advise you who you go marry and who you no go marry even when even when you sef even when you self don born with this your you don you don born with you as in this woman don born with you e don born with you and your mother still dey control am dey control dey control am dey tell you dey tell you say and im brother all of them im brother all of them go dey come inside inside marry you wey don marry your brother all of them they go dey come inside the marry dey come dey tell your wife say this is wetin you go do this is wetin you no go do tell me why e be say una dey do that kind nonsense must must that is why be say because you can never blame women all the time you can never blame women all the time sometimes you have to blame men and some men still dey among people wey dey do wey dey do that nonsense some men dey people wey dey do that nonsense all the whole matter since when i begin do this program all the whole matter wey dem dey tell me na women na igbo men igbo men igbo men igbo men igbo men if una like more una verse o oh, una go verse well because who see true say e no wan talk am that person na only god go know how we go take do am because i no go fit know why e be say you don ma your you don marry your mother for africa dey control your marriage dey tell your wife wetin you e go do and wetin you e no go do when he marry when he dey marry na person dey con na na him e, na him e husband brother na dem dey control am na my topic today na wetin i take come today. me i no know say whether this thing wey i don write sef don dey e dey show sef my guys everybody i dey come eh. every time you wan leave woman you wan leave woman go marry who dey house you wan leave woman go marry who dey house like say na you no see those one wey dey house before before you go dey marry here if you go marry here marry here if you no go marry here go house go marry you know say na house you go marry no dey just dey dey destroy dey destroy people own dey make other people dey get problem with that nigeria women dey control dey complain liberia woman dey control sierra leone women dey control na only onwa go do am only onwa only onwa only onwa una dey do am yoruba dey do am una go marry here una go go africa una una mama go dey tell una say go marry for come marry for house come marry for house you have to prepare before you go marry before you go marry you have to prepare know say this woman na my right woman not be after you don born one born two born three you begin misbehave you begin misbehave when e be say your mama go fit dey tell you say come marry here come marry here so if na if you as in you don born children your children don grow dem don marry their mama come dey tell their mama dem come dey tell dem say make dem no marry your son as in make dem your son Where how you go feel how you go feel make dem no talk talk no go talk himself na una take come today igbo man you be igbo man you be igbo man you be dem go dey tell me say me na igbo man say me dey talk all those things dey call women dey call women dey call women say men still dey do am and the men all the whole men wey dem call for me all of dem igbo men igbo men igbo men na only una dey. amaka day house amaka day house now amaka day house ibe they hear the hustle you dey hear me and uh, osas dey here dey work they work uh, nosa they hear dey work so after nosa now don work as in you don't you with nosa don't meet una don't marry uh -huh. na that time your mama go dey tell you where you don't get the document At that time your mama go dey tell you say come house come marry as a low mentality wey you get you wan come marry come born how many children una go comot for nigeria after una don comot for nigeria comot for nigeria reach europe here wey una no fit comot mentality must una born for here born for europe go born for africa because see one thing wey e be say dem dey tell us say eh, dem say pikin wey you born here you no dey carry am come back say if you born pikin here that pikin no dey come back that one na olden days life It depends how you take how you take believe how you take do with your children i know say some women dey when e be say dem dey dis europe o dem dey misbehave some women dey this europe dem dey misbehave dem misbehave no go let dem know as no go let people know yeah, uh, the women wey good and the women no good you go see woman go marry for men here yeah? e go say me im pikin e no go allow im pikin travel go africa like say no be the africa dem for born am wetin kill am for africa wetin wetin no kill you wey you dey for africa so as your children now don big now dem go africa na im go kill dem so na wetin e be say when e be say all these men now many of us still dey get that thinking say if you marry here your pikin your your children no go come back to africa na wetin we dey as wetin we dey see that time na im be that na wetin we dey see and the some women wey dem still dey dem dey here me i get one video wey i wan play this video e don tey this video but i wan play am this video na one of all those uh, video wey e be say the time wey dem be say dem dey young for this country dem dey young for this country dem no marry that time dem dey select now now they don old after they don old na im dem go dey look for woman just ma first leave this igbo pipo matter. their matter dey come o oh, na their matter na dem get this topic i go let them. i go let them know say if any man if you know say your mama go call you for africa say alpha no marry woman for europe o oh, come africa go marry o oh, no try am begin dey dey look for woman everywhere they talk say woman wey dem dey europe dem no dey gree dem no dey gree whereas you you your mind your plan be say you wan marry here go africa go marry because say you get low mentality and you no wan open this your brain put something inside you wan this country where you dey or this europe wey una dey or any country wey una dey so if those country those oyibo dey born here dey born here dey born here dey born here tell me how dem go fit take get work abi you no know say all this too much children wey una dey born na mm, e no good children good but no go born many no go born many born only two children three it's okay for you una after una don born three here born four here una still get in uh, eh, in ten tion to go africa go born another one must you born born here born here you dey born dem dey keep you no even imagine say the country wey you dey born dem dey put no work and meanwhile you wey don born dem na europe you dey or america na australia you dey you know say to born many children no good because at least children you need to born dem to see better life because maybe your mother the time wey your mother born you e born una many twenty or four uh, your papa marry twenty two uh, eh, four wife He born like twenty children twenty-seven children you now you don carry that mentality you no fit drop am because that twenty-seven children wey your mama born now or your papa born dem no dey know how you go tell me say all of dem dey good life dem no go fit dey good life you now you don gather all this information for your head and you don see come country when e be say everybody educate oyibo educate well well o oyibo no mumu o before you see oyibo oyibo wedding be say he go born here after he born finish he divorce with his wife he go marry another oyibo begin born e dey hard eh e dey hard and dem no go fit born like eight dem no go fit born like eight children just like animal na we na we wey we be black we be animal we be we, we be like animal because we wey we be black we no dey think tell me how you as a man dey you as a man normal you suppose born three children you suppose born three children or four children or five children anyhow you born five children is okay you understand me you don born finish that one no reach you four children no reach you or five children no reach you for one mama e no reach you you go still go marry for africa comot for better country go africa go give another woman belle e go born for you which idea you dey put for them which idea na only igbo man you go see for europe here e don born e don marry eh all im plan when e never marry this woman now most of them the woman na im dey give the document you understand most of them na im dey give the document like that woman wey i put here that white woman wey i put here before wey i put for this my platform before wey i talk about that white woman you know say she dey go africa she dey go this man you know e husband house for africa He dey go there you understand i no believe say that guy im mama go tell am say go marry another woman go marry another woman sometimes we need to blame the men because the men any man wey dey think well e no go fit born here go africa go born any man wey dey think no matter say im mama dey push am im mama dey push am say come marry here pikin wey and una wey be women una wey be women na una dey tell dis one more una dey allow una husband dey dey take care of una son or una children make you fit dey carry dem go house make dem go know where their papa come from make dem go know everything about their papa make dem go near their culture you know say igbo men igbo men one thing wey e be say dem know if dem marry anybody for this europe if not those ones wey e be say their brain dey for back o oh, if not be those ones wey their brain dey for back o oh, if dem marry a woman for this country or anywhere wey dem dey that they like make their make that their children make dem learn their culture their own culture that they like am na wetin i like dem be that o oh, i like dem for that one but some that culture no reach dem dem want no be only that one dem wan go born for africa because uh, something don stand e dey find where e wan enter e dey find anyhow e wan e wan born born born for everywhere all the mist e wan born everywhere tell me now you born here you born here wetin you gain at the end na maybe the children come know theirself or the, your wife come know your, yourself They come dey fight They come dey fight anyhow dey fight theirself. you go see dem dem go dem don born with the uh, that after dem don you go see uh, igbo man e don as e go marry white e go still dey come dey follow black you go marry white you go still dey follow black all of them na evil you when e be say you marry white you dey follow black eh the original god wey go punish you that original god eh me i no know where e go for come no be this one wey the white people teach us because this one wey white people teach us wey we carry for africa e no dey help us at all because we dey die every day africa dey suffer because of this issue of christianity and muslimity we dey suffer well well for africa the original god wey go punish you when e be say you don marry here this one wey you marry here no reach you you wan go marry for africa again the god wey go punish you that one eh e go come e go come e go come again e go come again marry one wife marry one wife marry one wife anywhere you marry anywhere you marry anywhere you marry na marry only one thing wey remain woman wey no dey hear your language woman wey no dey hear your language you must hear your language you understand me woman wey no dey hear your language before you with am leave i know say some people dey dumb or oh. some women dey very dumb dem go marry their wife their husband dem go dey very dull to allow their children to learn the language if you tell them dem go tell you say uh, eh, no be that one he wan learn e dey deutschland he wan he go dey learn uh, igbo i know say some dem dey uh, eh, their brain dey dull to to think say to know say if dem marry igbo dem suppose to allow their children to learn igbo if their husband marry to benin dem go allow their children to learn benin dem allow their children to learn their place where dem come from no matter the language wey you dey speak those one dey done well dem just still say oyibo oyibo no dey speak eh i eh, just like go say oyibo no dey do this oyibo no dey do that you wan use yourself compare oyibo i still tell you this thing one day all oyibo go turn to racist they go begin pursue you you go throw away your passport for gota if you dey run eh if you dey run dey go back to that country wey dem dey call nigeria Hallo, Miriam. Ich bin zu Hause. Wo bist du? Ah, okay, okay. Danke schön. Ich komme schon. Ah, ich komme hier. Uh, eh, my people, I dey come. Person bring something for me. Thank you, I they come. Just give me one minute. my people wow thank you now i thank god so much my people i'm back so now the problem is that every time deutschland na post post post post post welcome back come back oh i'm here my brother i'm here my sister i don't know I have post there. you know, say post for Germany. if they had where where post for Germany. post for Germany. Mm, wait in this one. Oh, Zekerete, Harry, Ogo, Iri, and it in gift. Finish minutes, eleven, one, two, four, four, four, gliding by here on power again. In the keep it waiting.

my people let me go straight to the point so the igbo people eh? the igbo people Now, now I get this matter na germany o oh, na germany na germany every time post now, now all this uh, something now so my people now the thing be that many people many igbo men igbo men don't get children for this country no be only benin guys o no be only benin guys dey do am many igbo men don get children for dis country dem don leave am comot because of their mama don call dem for village say come back come marry uh, chinemezem come marry dis one dem go leave the ones wey dem don marry here dem go go dey dem go find all their means to leave the woman wey dem don marry for germany dem don marry for europe dem wan go back go marry another woman with four children the thing dey happen if you lie believe me if you lie not believe me the thing dey happen you understand we know say benin guys their own be say they go born here they go run as they go hide they go as some they dey deny pikin some benin people dey deny children that one i know that one they dey deny children well well they go dey deny children anyhow that one i know but igbo men they go gree say na dem give so after they don born one born two born three born four you wan go back to africa go marry na so dem do your mama na so dem do your mama you no know say na because of why some of una the kind of your mentality na im make e be say many girls no dey gree if even if say dem dem wan marry igbo men many of dem o because those ones wey dey do am their mentality still dey low na im make many of dem go say dem wan go back to africa they no go marry a eh, igbo men They wan marry uh their tribe we know say even that their tribe no good you understand because of all this kind issue e no good if you know say you no wan marry person wey no be your country wey no be your tribe wey no be your place no marry at all no marry at all because una need to begin dey think am dey think am dey think am dey think am after you don born with this pikin some of them dey dem dey find document dem dey find document anyhow to make sure say dem born with woman dem make sure say dem do everything to born with woman after wey dem don born na that time dem go remember say no be this one no be the right woman this woman no dey do pass herself since wey you fit be say you fit bear am dey with woman this woman you fit bear am dey with am dey wait make you born dey wait make you born dey wait make you born make you get document dey wait make you born after you don born now you don run why you no fit comot there that your document you no go use am do anything because na if you go use that document now for germany may i let you know now you don born like tell me why you as a woman as a man for germany you don born four children after you don born four children na that time now you go dey hear wetin your mother dey tell you for africa except say na italy you go for gain o except say na italy or another country for this germany wey i dey so if you don born four children for this germany eh you don born four children just stop to dey work if you no dey with their mama stop to dey work if you born four children for this germany stop to dey work because all your work you go use am pay those children you go use am pay pay pay pay you no go dey get money again except say you go just stop the war begin do black war dey go because you no go tell me say you you don born four children for germany after you don born four children for germany you run leave the woman you wan go marry another woman you go suffer for this country all your money na here you e go dey That your mama wey push you take go marry another woman That your mama you no go see bag of rice give am again mama person mama person own oh, person mama your mama work your work na far? advice person wey your wey your pikin marry let am know wetin be your culture. let am know all those things this thing na you we dey do o not just i marry you um, person marry you na you as a man you marry a woman after you don marry a woman na that time all your brother when e be say dem don gree dem don grow dem don grow to get their own wife dem come dey control you come dey control their brother wife for inside house because say dem dem want every mist make their brother leave this woman because many of them na why dem dey do am be this you ma your brother marry woman you wan make your brother leave this woman make your brother leave this woman make you go marry another woman wetin you wan gain wetin you wan gain say your brother dey marry marry here some of them say why dem dey do am make make their brother know. They no even want make their brother come back for africa go uh, eh, make them come make im brother come inherit wetin make them come inherit wetin im brother get na im make dem dey as dem dey here o dem just dey look use eye dey look wetin their brother get make dem for inherit am na that time dem go tell you say woman woman no dey collect eh, no dey collect property dem go tell you say woman no dey collect property dem go dey ah, ah, dem go tell you say me i go marry your wife you are my you marry for my brother now my brother is dead you have to marry me you you know as a man now you dey twenty to twenty-five years you dey come house come dey teach your brother wife how you go take do how you no go do no be shame to you This message more na make sure say una share am make e go all these igbo people, igbo men wey dey think like this. May e go their head we are nigeria we are nigeria whether you are hausa or me i no believe that one i know say nigeria no dey work you understand me but anywhere you find your wife anywhere you find your wife for this world take am let am know your culture no be all women na dem dey stupid not to wan learn culture uh, where their husband marry to no be all of dem dey like that. some women wan know their culture dem wan know their husband culture dem wan know how dem take dey their husband take dey live how wetin dey give as in dem wan learn their husband culture and you as a woman i still dey let you know say not be only the men i dey i dey i dey talk to i still dey talk to you if you marry your husband eh you marry your husband as your your husband now go dey phone dey speak igbo nwanne kezikwanu keke kifi na-eme neto a you no even hear any language woman wey you don marry wey you don marry for ah, welcome brother woman wey you don marry man wey you don marry for twenty years or fifteen years or maybe five uh, ten years you suppose to don dey hear kekwanu you don you suppose to don dey hear small one inside me now marry me now i never marry o i never marry my wife o i never marry but i dey hear many things for benin i dey hear many things for benin yes i dey hear many things for benin you know you know wetin i dey hear for benin i dey hear well well o i dey hear benin well well even ishan i dey hear am not be say i no dey hear am well but i dey hear benin well well so you now you as a benin woman you wan go marry igbo now you dey very dull to hear kekwanu ke maka nwa gị ke eh, if dem dey talk say that woman wey you marry for house i hope say you dey behave well you no go hear any pikin you no go hear one thing wey you go do you go carry phone dey call your sister otalogbe omen why you dey craze you need to learn your husband language so that anything wey your husband dey speak against you or your bro in brother dem come dem dey speak against you you need to hear small you need to hear small you go see people now dem come do germany eh you go tell dem say go learn language make you hear language small make you hear language you go say na this language i come learn na nigeria you dey na nigeria you dey Where you go tell me say na whether na this language you dey hear you think say which which person english help english na man go dey learn english like the way where nigeria all those nigerians wey dey fool themselves with english i no dey learn english anytime i no dey learn am because english never put food for my table me i go back to nigeria now you go hear say i go dey speak agbo for anywhere i enter i go bring person wey go interpret am i no dey hear english bakaji english i no dey hear english you must bring person wey who english help every that nigeria suppose get their language wey dem dey hear if not be say uk carry that english come uk carry english come give us na im make e be say i like the way when e be say those igbo dem dey speak their igbo and if dem marry their uh, their children then dem wan make their children uh, hear the igbo some of dem no even send am dem no wan hear the igbo dem no wan hear the benin i don see many igbo guys wey marry to benin most of dem dey hear benin most of dem dey hear benin even if say dem no dey speak am dem dey hear so that anything where your wife dey talk you go dey hear am but some women no wan hear dem wan just dey speak only their language who english help who igbo help na igbo i wan learn na igbo i wan learn you go your wife wey you marry for her and your husband wey you marry for her na two of una na two of una be king of una sef two two of una anything wey una get any una go fit dey success for two of una una go fit dey successful but if you be woman when e be say you no get brain you no get brain you can never dey successful because say you don born like four children all your thinking you wan collect the money you wan go dey collect the money and e get one brother wey call me for here today wey call me here today so maybe you go dey here dey watch me that my brother wetin the guy talk na truth you know say i bin wan send message to him to men but the men the message wey i dey send dey go give the men e dey still come back come meet that women na the women na dem still go the dey the wrong you understand i know say many igbo men dem dey give woman belle here their mama go still dey call dem dey tell dem say come back come marry here come marry here even benin dem dey do am agbo all of dem dey dey do am all of us dey do am hoping that our our wife wey we dey marry for europe no dey come back to africa maybe um, uh, hopefully that the children wey we dey born you know dey come back for africa you go see women for this europe dem dey tell you dem dey open mouth dey tell you say their pikin no dey go africa na good thing you dey talk so na good thing say your pikin no dey come back for africa no dey come to africa mm, you you dey with your sense na sense na think you take dey think so pikin wey you born wey from nigeria e no dey come back for nigeria e no dey reach nigeria you dey dey proud dey talk am even in the school where your pikin dey sef dem dey call am monkey so you wan make dem dey call your pikin monkey forever if you get money if you say you invest you be best wey think wey get brain to think you no know say that time wey you take dey this europe so na that time you go take dey gather money wey you go take get something for yourself so that if that thing don dey grow your children go come back for africa go dey manage that thing wey wey you get dem go comot for dis country jeje okocha say you know wetin jeje okocha talk? jeje okocha say e no know wetin be e no know wetin be black until e reach germany na im know wetin be black He con dey see many racism upon say im dey play ball o oh, everybody wan everyone wan take picture with am you now you dey here you think you dey you dey here dey push fifteen children you think say uh, you think say you uh, you be german uh, they don give your pikin passport na you think say you be german your pikin na german you forget say your pikin carry one dark uh, eh, colour when e be say e dey dark well well nobody wan dey close to am nobody get wetin we wan do for am without just because say dem get dem get something wey dem wan collect for am na im make dem wan near am you dey all your think all your teach wey you dey teach your pikin be say no worry you no know, go go africa na something that be that one na something that that the freeze now whether na the freeze wey dey for nigeria that the freeze now that guy wey get radio station that guy you know say na half caste him be so no be nigeria now e for become wetin e become you know see wetin him get for nigeria radio station He dey attack He dey attack pastors he dey attack pastors why he dey attack pastors eh why he dey attack past pastors just because of say him na white he get white mentality because e no too dey low for black wetin say god go just carry the whole money come give you without you no work e get one boy wen i watch yesterday the guy dey very intelligent over intelligent dey worry am i no i wish i know i see am ma i carry the guy picture ma i carry the guy come May e talk small the guy over intelligent dey worry am but no our women no wan hear na our people no wan hear and dem believe say everything wey dem wan become na god go make dem make dem become am um, ah how god wan wan wan take give you everything wey you need you need to fight for your right you need to fight for your right you need to fight for your right to fight for wetin you need you understand me just imagine see this thing no be Very nice. Very nice. Oyibo make egusi. Black girl, where are you? Oyibo make egusi. Black girl, where are you? If you this Oyibo, you forget say this this food where you dey eat, e dey smell. You forget say African food dey smell. for us us why i dey if i dey cook egusi dey put am store fish all oyibo go dey lock window if una never experience dis thing wey i dey talk more na talk truth if una never dey with oyibo oyibo go say una food dey smell una una go carry fish wey don rot ten fish wey dey smell really fish dey smell if you like believe if you no like no believe am you are on your own fish dey smell oyibo now carry that fish because say na your na your na na the wife na the husband wey dey marry he have to learn wetin him e husband dey do he have to learn wetin him e husband dey do na him make the oyibo carry the fish this egusi with the fish dey eat fish wey dem go put inside soup you go dey cook if you get normal house all oyibo go dey lock dem window because that the scent our own be say that scent e dey scent well but oyibo that scent na very smell wey no dey scent well e dey smell you understand oyibo na you e go dey cook am dey eat e dey cook am dey eat but you as a black woman you be yoruba you be benin you be igbo anywhere you dey fear to marry another you dey fear to marry another tribe because say you no wan learn their culture you no wan go the village because they wan use you do ritual for that village na the na the sense you get na the mentality you get so you go born pikin here egusi <laughs> white lady say the make you see your mentality how our mentality just dey low woman wey you marry woman wey you marry you need to learn man wey you marry you need to learn their culture because you no go say now say pastor dey smell you no go fit say pastor dey smell you no go fit say stew dey smell but egusi egbolo egbolo those food wey dey draw you understand dey draw all those food oyibo dey test am if oyibo marry black e dey eat all oyibo dey eat all na only us go pack pepper put for inside food pepper when e be say e go even give you cancer we go pack pepper put inside we go pack pepper put inside we go put many things oyibo dey chop fresh uh, fresh crayfish na im oyibo dey chop fresh one when e be say na new we dey sell am for supermarket na fresh but we dey chop the one wey don dey wey don wey dey don dry wey don uh, wey don dey smell na wetin we dey chop you understand so wetin i dey use am mean be say marry your learn your culture you understand learn your culture learn your let uh, your your marry woman marry man learn your culture anybody wetin your man dey do learn how to do am wetin your woman dey do learn how to do am na wetin be the thing and this issue now i wan talk na about this our brother wey dey italy you understand me the woman the our this our brother don born He don he don marry wife here you know say most of these women wey dem be say dem date for italy their husband give dem belle say go back to go germany go born most of dem most of these women eh dem reach here after dem don reach here dem don dey collect salary or dem don give dem three years document most of dem no wan call their husband again dem no wan let their husband know where dem dey again i don still see the experience today our mind be say all the whole men dey leave them dem dey give them belle leave them but most of them no wan call their husband again dem dey dodge dey dodge their husband dey dodge their husband your husband give you belle i talk am uh, the other day o oh, e no good to tell you say go germany o oh. two of them suppose go but maybe now say wetin di man dey do for italy he get something for hand He go come send you now after my wife go germany first i go come meet you after you don reach here you don born maybe now you reach out They don give you document or they don grant you document you come delete the man number you come change your location nobody know you nobody see you eh this woman this man now many of them don send me picture of all these women me i no dey fear o oh. i no dey fear once i see this kind woman picture i look the picture i i see the woman i say ah na you be this na that man wey the i go go locate your house i go just call your husband he go come meet you he go come meet you he go carry all the whole paper wey dem take wey dem don take born the other children because most of them don get three children before dem come here he go carry all the whole paper when e be say e take marry you e take born e take sign say na him born those children e go carry all of them come i go come show am your house where you dey live i go do am na wetin i go do i no dey fear anybody i go do am most of una wey dey this area wey don born like fifty children twenty una no wan most of una dey talk say una husband dey prison una husband dey prison whereas una husband no dey prison dem dey they una they don lost contact una no wan give dem number say see where we dey come most of them dey complain say their husband no dey gree come na wetin dem dey tell me most of them dey complain say their husband no dey gree come most of them dey talk say who give us belle e no dey e dey prison who do this e no dey na mistake belle take enter most of them na wetin dem dey talk but today now two person don call me for this issue i tell am say send the picture of these women come anywhere i see these women me i sabi waka i sabi waka well well i dey waka everywhere anywhere i see any one of them for my picture for my this my phone see am phone full everywhere more than five phone i get you dey hear me anywhere i see your picture i go dey look am like this once i see you i look your picture like this eh, na the woman be this o oh, na the woman be this o oh, eh, na the woman be this well you know what i go do i go just call the man no i no go first call you i go follow you reach your house where you dey go me thank god say i get the whole ticket i get ticket wey dey waka many places i go follow you reach house i go follow i go follow you reach house when i follow you reach house i go check your number i go make sure say i look i look your name i go carry your husband come meet you that time that your document wey you get if germany no take am for you may i swear you think say germany dey use that kind thing dey play you think say they don give you three years dem give you three years document you no dey work for dem you no dey do everything for dem you think say dem no dey take am back dem dey take am back if you no know make you know now stop am because uh -huh, i don get many of una picture well well so that one no be problem if i see una if i see una now i go dey they come you. I don't know why they come you. I don't know why. so na so in B, all of una if una know say una don't marry if una know say una don't marry more may you go if you know say person will give you belle e no run leave you na you run leave them. You e don't send you say go germany go born Are they come you reach here you get document you get document after you get document you reach here you reach here you block you carry your husband number you block am because of money wey dem dey pay you money wey no dey in it wey no go reach you take take care of yourself how much be seven hundred euro me now i go collect seven hundred euro now many money to pay sef you go pay for house rent or many you go collect like one thousand five hundred euro because the kind of money wey i dey see na him i fit talk for germany here one thousand five hundred euro you go pay for house rent you go pay for many paper wey dem dey bring for you many things once you don pay finish one thousand five hundred euro don finish talk less of you wey born two children dem dey pay you dem dey pay you money uh, because dem no fit do without picking now so you understand me dem pay you like how much dem pay you dem pay you seven hundred euro or because if you born children now you no fit born pikin now wey dey small now make dem begin pay you big money dem no go pay you big money so that your small pikin now wey you born now maybe na two hundred euro joy maybe you get two every money now go dey be seven hundred or six eight hundred na him go make you leave your husband your husband when he be say what of if angela michael comot for dis country abi you no know say angela michael go comot angela michael go comot o oh. angela michael angela michael go comot e go comot e don dey hot for all of us sef now angela michael dey comot the ones wey dem think say dem get document angela michael comot rfd you know wetin dem dey call rfd dem go dey find dem house dem dey kill dem go dey kill black the way dem dey kill for sassen for that there wetin dem dey call uh, wetin dem dey call that place that city name wey dem for dey come out well well where uh, far right people for dey come out una wey get document to waka una go dey fear we when we say we no get document na our leg one our leg go dey here one our leg go dey any any type of europe maybe you don born six you don born seven that time one person wey never even born sef you fit waka but what if you don born six you carry luggage you know as e dey hard e dey hard now you carry luggage you dey drown you dey draw children so may you go and contact your man most of una wey dey germany here una get husband una husband dey africa dey for italy wetin dem dey call am italy e dey look for una una go say eh, our men go give us belle una go leave am most of dem dey dem dey look for una you dey hear me dem dey look for una call am make e come now if e come e go fit help you take care of dat children if na wetin dem dey call am if na dat man e begin work na something you understand me no be say you just believe say every month dem go pay you money every month dem go pay you money na wetin you just believe wetin you just believe you don get three years document that document no be document na silent document we know say that document still be good uh -huh. that document na germany only germany you go get document eh? only germany you go get document dem go tell you say that land price where you dey that that you no know, go fit use that document comot go another city go rent am na only germany dey happen your mind no go let you know say this document e no be better document o e no go help me o i need to find something to do now you know that your mind no tell you that thing if they see them once they don get the document they go dey laugh other ones wey never get if you don get the document you go dey laugh other ones wey no get document tell me why you dey laugh you get you get three years document document wey you no go fit take work you no go fit take waka go another place go rent house for another place most of them, na wetin dey happen bros i <laughs> i don born oh because i go come help come help me carry them o oh. no i no go fit come o oh, calabar woman i no go fit come help you carry them at all i no go fit help you you go call your husband o i know say you get husband call am make he come now i hope say you never abandon your husband I hope so. you never abandon. If you not abandon, if you not abandon, call am now May e come o. Oh. Anybody where no where don't abandon your husband call am o. Oh. Angela Michael Now this year where we did so now na they come out o. Oh. Now this year this year where you did so now na they come out. You understand me? Now this year where we did so now im angela michael dey comot una where get document where think say on una get document on una get passport on una not better pass who not get <laughs> because anything wey me angela merkel comot eh, wetin dem dey call am emmanuel macron weda uh, uh, france comot hungary all dis country poland everywhere far right pipo don enter am racist pipo and donald trump go win 2020 na donald trump their papa na him be their father na him dey teach dem na him dey give dem morale you know wetin soldier dey talk morale high morale high ochobe oh, hey ochobe oh, na trump na him dey give dem di power once he give dem dat power you go see am italian dat guy wey dey italy before i hear i know say dat guy go come out again bros abi from delta o bros abi from delta but you tell me say you dey speak like calabar now you dey speak like calabar where are you from in delta Where are you from? In Delta. Answer me now. Where are you from? In Delta. I dey wait for you o. Who be this? You dey flash me again for here? Flash na im be this one be wetin? How you go dey flash me now? you go call me not be flashing <laughs> now for comedy now okay see una when e be say una think say una get document all of us go dey one joining because trump where trump start that time sef i even know people wey dey america wey run comot for america dem get document dem run comot maybe dem get their children no get or that dem run comot for america so if una get make una dey make sure say una dey dey okay for africa una don help una mama or you no be that kind person wetin dem dey call am that guy wey dey germany here wey dey insult their oba cause if you set now where you wan run go you don insult oba you no insult this you no fit run go back o oh. so because if you reach that place now e go worse for you so all of us now wey we dey so we need to dey to dey just dey set our leg wey we go take run because that run big make you dey call your husband now if you say you dey this europe now you don run leave your husband you don reach germany because say you don collect six hundred euro or five hundred euro <clears throat> brother call your wife now o call your husband now tell am say please make una help me share am because many people maybe the ones wey dey wey dey watch am dem no run leave their husband the ones wey do am dem dey somewhere make for reach their hand if e reach their hand make dem know say dem <coughs> go go back to their husband you no fit born here born your husband no fit tell you say dey go i dey come before you reach you reach here now because say you don see six hundred euro you wey don work that money pass for italy you wey don get that kind money for italy because say you see here now you come dey abandon your husband or because say you wan do kerewawa with another man you wan do kere wawa with another man na e go make you abandon your husband why why why go still abandon your husband so as for that woman when i do her video that time that woman when i do her video that time wey say where im mama wey dem come say im mama dey beat am im mama in-law im mother in-law dey beat am he with im children im mama call me today so na dis video now na dis phone wey i take dey talk na im the wetin i record dey because she be say she go call me oh she be say she go call me but i no know whether if i call am now she go pick because me with her no talk am but but i tell am say i go come here the woman call me everything e just be like say i dey there i dey there where the thing dey happen na e tell me we speak like one hour e tell me say that woman that woman wey dey italy so the way wey she take dey behave for that video na so she dey behave anyhow she dey fight dey fight the husband dey carry another man for her side dey carry another man for her side your your your husband dey for africa your husband your husband dey for africa you understand me because e go africa wetin dem dey call am e no fit come back again because im visa e no get eh, im document don i no know how im document take finish e no come good again to come back to europe you understand based on say that im mama don dey this europe since That im mama don dey europe since He don know He get passport He get everything na that im mama na im carry am come europe so this this woman if na better woman e go dey pray for her husband how her husband wan take come back come back to europe He go dey he go dey that that lie na lie not be lie not be lie He go dey pray for her husband make her husband come back to europe here He go dey pray but wetin she dey do im church member for im husband na im carry go dey do e go dey do am person don fair talk am o oh, na today im call me you understand im number dey here now im number dey here she dey africa now now she dey africa she no dey europe here na today she call me i come talk say i go do live video today i no know she come say she go if she go fit make am because na africa we dey africa na im she dey You no go fit use africa compare here even if say you be dangote na only dangote go fit dey think like that you understand me na so na wetin men many men dey pass through for women hand here na wetin many men tell me just imagine because say europe now if you marry before if you marry for africa if you marry for africa your husband fit travel dey work for another place fear no go fit let you go meet another man talk less of say you una wan do something because say this guy now dey africa im wife dey follow im church member dey come im house go dey do am who see through make im talk am because anybody wey dey hide for truth he can never better for am allah he can never better for am me i dey again say i no fit marry like this my mother in law my mother go dey come dey tell my wife do this do that do that no that one i no need am you understand me many people dey talk say that girl that woman dey stay that house e dey stay with im im children e no dey stay with im children that woman no dey stay with im children allah e no dey stay with im children she just come na im husband na im na im son call am say this woman say this woman wey dey behave like lioness na e don call police for im pikin o oh. e don call police for you e don call police for me o oh. na so im mama take just rush come you understand me im mama take rush come im mama take rush come if na me i no go marry dat woman again i can never marry dat kind woman again life i can never marry her please i'm sorry pick my call I cannot pick your call abeg abi now I wan pick your call so now, wetin happened be that that woman explained everything he explained everything i get the i get the record for my phone he explained everything and na so it e take happen she explained everything for me you when e be say you marry dem marry you respect your mother-in-law your mother-in-law respect your wife your your the wife of your son e very important e dey very important so let's go to this igbo men This igbo men when e be say igbo men na onua o na onua na onua onua na two people call me two people two people call me one na siri alone no be even nigeria person siri alone siri alone you no know siri alone siri alone na siri alone woman you were not there to see what really happen behind Cluster, Don't support the both of them. You cannot blame the, the woman or the man. No, I, I will blame the, the woman. The woman alone to even call police uh, at all. Which kind beat you? where your husband dey beat you? Na na caterpillar carry? na caterpillar carry wey you wan take beat you wey you wan call corona call police for time of coronavirus you, you are not allowed to call police to uh, in the time of coronavirus because the police on themselves dey fight for this coronavirus dem dey fight am you now your own na to call them. make dem come dey fight dey shout eh, eh, eh, you dey egboni dey call your mother-in-law say you dey ogboni only that one sef show say that woman no get brain to talk like that because you now as a man as a if you, you be woman o oh, no, maybe you are a woman my sister maybe you are a woman juliet you are a woman you will born son now your son now wey you don suffer train e go come go see one akpako woman now wey dey for street your son go carry am your son after your son don carry am you go come dey behave like how you go feel now if na me na you go take talk my sister if na if na me na you go take talk because this thing dey happen most of them believe say as dem dey europe here most of them believe say as dem dey europe here then biafra no mega so na europe we dey we are ready to do everything for europe you never dey europe when e be say your husband anything happen to your husband the village people go gather you there go barb your head you never e no dey happen for there e dey happen for my village o oh. e dey happen for my village you dey hear me your husband fit anything fit happen to your husband the the village people go gather they go catch the woman they go barb im hair. they go barb am e no go get any hair for her you never see am so e get some things wey you be say you go know you go me i no i'm not the person wey dey believe in village i believe here so but if you are here believe in yourself don't be behaving anyhow don't see that eh, the, the, there is democracy in the country you will be behaving anyhow you will be controlling your husband you will tell your husband go and cook food uh, it is clear that both of them are not responsible to go but some women in europe and some things dem go call police because them know say the Europe european respect woman a lot a lot, and which is very bad Now woman they write dis thing na woman write dis thing so more una understand them. any small thing because say you know say that you get right for europe na you get right for europe any small thing you go call police small picking when e be say you born small pikin wey you be say you born the small pikin dey with you every time any small thing wey your husband do you don carry phone call police you forget say germany here more una una dey germany here more na dey know if you be person wey dey call call police dey call police dey call police dey call police maybe you no dey work you dey call police tomorrow you go call police next tomorrow you go call police every you go dey call police no worry the money dey come make you dey call them or you be person when you be say any small thing you dey for hospital dey sleep you go go lie down for hospital that bed wey you dey see so if you lie down there one day na one thousand if you go lie down for that hospital bed for germany here yeah, one day one k so you fit no dey pay but e get where even if say you no dey work e get where you go go dey lie down there you don lie down there like twenty times na that time you go know say even if say you no dey pay even if germany no dey even pay you aduro you go begin pay that money make una dey do am una go see any small thing you go call police nigeria you go dey die sef dem go carry you go hospital nobody go treat you dem go tell you say make dem make dem do this make dem do that una know but once una don enter this europe una go change una go come dey behave anyhow una no wan see any opportunity more una check am well so wetin dem go as dem go band the woman here doesn't why African? I know they understand this your right to know. Wait if woman life dey so uh, because of corona make she no call police make dem man kill am wow how woman how man go kill woman for inside house the man no know say to for to him to kill a woman for this country na bad na bad law for himself you no know to for you to even dey raise hand dey beat woman popopopo for europe here you no know say na cause for you you no know say the pot wey your mama the uh, the the uh, problem wey dem don cook for you for village e don dey disturb you dem dey beat woman dem dey beat that woman resemble who dem beat you no see im face e resemble who dem beat i still get im video here o oh. that woman no resemble who dem beat <laughs> if you see am lioness lion lion lion lion when e be say if you if you lion catch antelope here na so the woman dey behave who go fit beat that one who go fit beat am eh the the woman say e come dey tell im children for inside house that time dem never dey video dem never dey video that time o oh. e say im dey tell im husband e dey tell im children say if police come may im tell dem say the grandmother beat am you understand me He don dey tell am He don dey tell dem so make im that time husband never dey video im husband not even dey inside house where she don dey behave like lioness so im husband never dey inside house so dat thing wey she dey do many women dey this country when e be say europe here wey dem dem go begin dey think from now till tomorrow dem go begin dey think because those things wey dem dey do no go no go favour dem at all e no go favour dem but You no be don to know the thing wen cause the fight. Yeah, the thing wey cause the fight be say the thing wey cause the fight be say im husband go africa dey come kill im document for africa so the husband no fit come back for europe again you understand the husband no fit come to europe again may may e no be say i dey lie you i no fit i no fit. Uh, at least una see the picture of the woman una see the video of see all this call i receive them today all of them i receive them today na based of all this issue if una know the woman if una know the woman na the woman be this you understand me na the woman wey na the woman wey the mother-in-law wey that mother-in-law wey the son mm, the the the daughter now dey beat na him be this wey say him grandmother dey beat us na this woman and na dis woman so na him carry him pikin come e call me today see am i no go fit i no go fit show him number you understand he call me today see wetin i take save the number so many women dey dis country wey dem don come dem no go wan hear dem dey want to dey do anyhow to dey do anyhow dey fight dey fight dey fight dey fight dey wan put their husband for prison because say wetin she she don dey talk now make dem go share property wey the woman man get for house make me i go share property with you wey i get for house i no go do am you dey hear me i no go do that one at all if na the property dey this europe here make we share the one wey dey europe if you be woman he he don even go that he go he don even go the village where him mama dey where him him wife dey live he don go there him husband for come he don go there me now tell us about the igbo men the igbo men the igbo men their own their own eh, if if full for if full for inside basket if full for inside basket someone one come out. allah those one their their their brain dey back their brain dey back tell me how you go there europe eh you there europe you marry woman e born one e born two e born three after e born three na that time your mama go from village dey send message dey come nwaanyị ahụ ị nọ ọma culture enyi eh, ọma ka esi eme na that time your husband your mama go dey tell am say the pikin wey he marry he no dey do our culture dem dey do culture for europe culture dey europe we get culture for europe only culture wey we get for europe here be say respect your husband as based on say you be Nigerian, respect your husband you know say if you wake up here oyibo pikin no dey greet you no go say good morning sir good morning oyibo no dey greet Where dem wake up good morning dem dey greet now na normal hello hello hello you na your pikin wey dem born wey you wey you born here now you go wake up you go say ah, eh, you no go even greet hello you no go greet good morning sir good morning sir daddy but that one no be the problem when e be say all these women all these igbo men dey run leave the men that one no be the issue igbo men please i beg una with everything more una no dey run leave una wife more una no dey lis ten to una mother no be una mother dey marry am you understand any mother wey dey push you say any mother wey dey push im pikin say after im pikin don marry born three children with another person you dey push your husband, your pikin make he go marry another wife make he go still born three children that woman no be better that grandmother no be grandmother no be say your husband no be say your wife now dey put problem for your head o dey disturb you o no be say e dey disturb you just that she no be igbo woman just that she no be igbo woman if na wetin dem dey call her wetin be dis place for imo state um, wetin be dis place i don forget am when you if you wan marry eh if you wan marry you go sell all your land then marry if you don marry finish all your money go finish you go become uh, you go become. Uh, poor man fear go let am do am fear no go let am do am now e get one place where you be say you go marry for igbo land uh, for imo state i don forget am man i know everywhere for imo state but i don forget this place whether na mbise or mbise if you marry them, eh if you wan marry woman there make sure say eh you get once, you get some land you get some land wey you get eh you get some land wey you get e get some wey you still get you no wan make you, make your wife know those land because so that if you sell the ones wey you know you go after una don marry una go begin leave that one wey una that land wey you never sell that land wey dey for one corner wey you, you no know about am una go begin use that one take survive because if you get two billion for account you come tell her say you get two, bi two billion for account eh you no get any other account na only that account you get you come come tell am say na this account you get you if you born fin if you don don marry finish all the whole money go finish if you don finish you go go dey do vulcanizer for street na that or if you dey if you dey if you you, you dey europe here you go you as in you go turn to beggar for europe you go begin do surety that is bad because the lady is not able. Yeah, that is bad. That is bad. That is very, very bad. That is why many women for this Europe, eh, that they use wetin one man do. Okay, they judge all men. Maybe now from Isha. My agbo sister no wan marry Isha. Because say think say Isha person go go Isha go marry. If you don't marry him, You understand me? Because a mama go they disturb am your wife everything your, wey your wife or uh, oh, your wife do you no go your your wife son do you no go enter your head anything wey your wife son do you no go enter your head why because all your all your thinking be say make you come make you come put wife for am for village make you come put wife for the one wey you dey put for am you know how the character go be na im make e be say after they don marry them eh after they don marry them dem dey use their eh, eh, dem eh, dey use those their mm, grand mm, their mother in in law i dey see oba most of them, because you no go expect me now say you no go expect that girl make you marry your son make you go dey use am dey do wetin you dey do with that one make you dey control am dey tell am wetin you go do wetin you no go do ah, see you understand me so me anywhere for marry i promise say yes o imo women want money no be only dem want money even their religion want money their religion na money igbo religion na money na money be their religion make una no call my bros again o i don tire i no know why im dey call me e call me dey call me dey call me dey call me dey call me dey call me. Dey call me for us wey be agbo ma tell una about us wey be agbo you know agbo if you wan marry agbo woman for my place wey i for come if you wan marry woman as in na how you e take go school na him you take dey marry am if na person wey go if na person wey dey for secondary school him money dey big and if na person wey no go school at all e get im e own money if na primary school you get you go you get your own money if na secondary school you get you get if na university you go you get money if na master holder all those kind big result na im you get make you run because that one hmm, that one na you go take buy wrapper you go buy wrapper tire you go buy buy buy e dey happen for my village o oh, where i for come o oh, if dey that person go university if you go university na im make e be safe for our place if you go school well well na no dey marry you no marry <laughs> you go become single single mama so wow nice one if you no go school for agbo dem dey marry na na im make e be say you go see dem here dem dey give dem belle anyhow for e dey here na dem dey europe here na dem dey give give dem belle make the one wey go school e dey come here agbo get wey go school You e no go even near am You e no go even near europe here you understand money wey your papa take train you wey your mama take your papa take train you for village e don e don do yam e don go yam e don e don sell all im yam sell all im banga e dey use am go send you school inside that school sef you still dey do kerewa join am with your many people after that you carry belle brother e go disown you e go disown you you no be eh, as in disown how dem take dey disown daughter, i no know i know say son na disown whether na dem still dey disown daughter i no know so for dis thing wey we dey talk about for dis igbo women wey we dey talk about eh for dis igbo women wey we dey talk about because me i not i not first like am e no good make man marry for here e go go back to go marry im people if you no wan marry here if if your man if your man but that is rubbish so person wen go school no go get husband no be say you no go get husband your husband go fit your husband go get money na how your papa if na you nko pikin wey you don spend money no be make e be say many girls wey dey this europe here before dem comot for africa dem mama don tell dem say no go there go dey marry o no go there go dey do like that o dem go come here dem go use their head dey work dem go use their leg dem go open leg for everywhere dem don work well dey send the money go house dey send am to their mother no be him dem go dey hear wetin their mother dey do if not, if if instead not take himself, their mother go carry dem go the highest juju wey dey for uh, benin or where they for uromi where they for agbo or anywhere they will carry and give them, make dem go swear make dem not carry another man here It dey happen now it dey happen so that mm, man, uh, man uh, eh, meanings than some die children be that dead i no understand please if you write I just write am full so that meanings i no feel it that one so my people my pipo na wetin i wan tell una be dis all dis igbo pipo igbo na onua onua all dis igbo pipo wen e be say dem dey do dis evil eh more na dey do am dey go very soon e get where you go reach e get where you go reach no men because dis thing now wetin happen for dis pipo now dis two women wey call me one of dem na my sister na im pay me well well na my sister igbake igbake woman you understand me A married, this igbo woman igbo man even himself na him even do this igbo man when he take come uk come dey with am for uk na him even do him paper from italy come uk because say he don do am now na him wan mumu him brother him mumu him brother wey dey for wey dey for there so women now no go fit dey help men dey bring dem dey come place where dem dey because say if you don do am because this experience now wey this woman don get i swear to god wey create am He no go fit let anybody wen he know do this kind thing na im make this document dey hard them well well dis women and eh, men because most of these women get document They no wan give this document out thank you my sister thank you eh i will talk to you later so you no wan give They no wan allow this document They wan wan give people this document because why These men dey behave like fool dey behave like animal that dey behave like animal person give you document today tomorrow you go leave am you go leave am you go you go use the same eye wey you take look that igbo man wey do am you go think say that igbo man na the same because i know many igbo men when e be say dem marry here yeah, dem no go marry africa dem marry only wife you understand dem marry only wife but most of dem no dem wan marry here marry here marry here marry here because say their mama dey control dem you mama work mama work na to stay africa dey dey tell your pikin say god will help you god will help you god will give you work so that i will be eating eating until i die na your prayer be that your prayer no be to dey find man for your pikin you understand me your prayer no be to dey find another man for your pikin who give you that audacity to dey find woman for your man your pikin your son so after im that time wey you dey marry you if the the person wey marry you dey find wa you for dey that house you for dey the house you wan make your pikin marry igbo must he marry igbo must he marry igbo must he marry igbo person must your pikin marry igbo person tell me now tell me the tell me the reason why when you be say you must carry woman come give your pikin make he marry even the mumu brothers wey the igbo man get all of them go dey waka for inside house every time dey find any mistake wey the woman go make you go dey find the mistake wey the woman go make you never even marry who know the woman no even know whether your hus your wife wey you marry for igbo um, woman wey you marry for house whether e no dey beat you for house the woman no know e no know your own na to dey waka up and down na many of them na im make e dey e dey happen to them well well many of them go even bring their women come here bring their women from igbo land bring them come here then this year they go run leave those men i don see many they go bring them come for e go bring the ogechi come from igbo land after e don reach here e don run leave ogechi don run leave uh, emeke na im good for una because una thinking that oyibo now where you take where you marry now where you take get document or that black woman where you marry where you take get document e think say e go e go dey happy e think say e go dey happy e go dey happy It is say e go dey happy i born one for you i born two for you i born three for you you leave am all of all of them alone na that time you begin dey see fault begin dey see fault from this man be, uh, from this woman begin dey know say you no dey do your culture don dey do but you dey there you enter one you enter two you enter three you understand me your pikin don reach twelve years you wan you wan leave am na good na good thing you dey do you go wan make you collect make you carry those children na you like children pass you like children na you no fit like their mama you wey no like their mama why you no why why no be the mama born the children you no know say the same character wey the mama get the children go get am you no love the mother but you wan take the children how you wan take gree make you take the children tell me why evil people evil women wey dey village you go dey monitor your pikin for here dey tell your pikin na una make am wey your any woman wey dey monitor im son na im dey make am im son no go fit make am here you go see dem dem go work dem go use am pay tax finish dem go use am dey pay children germany now you dey work two thousand five hundred if you feel you, you reach am o oh, you dey work two thousand five hundred maybe that two thousand five hundred you no dey even get time to do another black work join am you don get four children where you live where your mama don send you make you live for this europe you don live uh, for germany here yeah, because the two dey italy now dem no know whether na you give dem you go abandon dem live here you abandon those children uh, those your wife live here you abandon dem you come marry another wife now maybe that one born three before you leave am you go dey germany you go pay them. you go pay those children this three hundred wey you be say dem dey pay single mother here no faith sunday those those money those money wey you dey pay wey government dey pay the children for here eh that money wey government dey pay that children na you go dey pay am if you no know make you know today the ones the ones wey don do know but the ones wey wey the thing never do they no know but they go know na im make i dey tell them, make them for know make them for know make them for know you no fit mar you no fit get pikin here you go dey you wan go marry another person and i still come back again my topic no about i go call you later na i dey do something okay. abeg one minute abeg my people no dey come me with that video i dey use no dey come me with that phone i dey use am dey do video i dey live video now you hear we talk later please so na the issue be that okay stop calling caller i no know so my people as me i wan ask question now me i no know how i wan take do am but i go do am i want to dey look for i no all these women now when e be say you know say i bin no get woman before o i no get woman before you understand me na this my platform now wey i dey talk now here when i dey talk no be say i no dey see woman o i dey see woman i never see good one eh my battery wan low i thank god say i carry the charger i never see no be i never see woman when e be say i go fit dey with before you understand me because most of them all of them need money for here all of them need five boy maybe i fit go tell them now i go say this one see this one not my type i no need this kind man na now now god don give me woman and we never dey well well o oh, make we know ourselves o oh, na this many people i no know and this number e be like say i go block am for anybody one minute my sister my brothers maybe later I will, I will store I will change all the number where they here so this this women now when I told say dem dey Germany here they married to dem as in their husband send them made them go out make dem go here come born eh Made them come here come born as most of them now send me picture of these women you understand me most of them send me picture of these women and then tell me say anytime wey I see these women anytime i ah, see dis women ma abeg ma help dem so so na because say na just because say na dis kind topic i dey do na im make be say dem come to me dem reach me out so anytime wey i see dis women anytime i see dis women wey dem send me na one na na two na dem don send me the one wey first call me that one not send me but i not tell am so anytime i see dis women ma ma if dem dey dis my area or area here may i ah, ma snap dem picture or ma find where dem dey ma find where dem dey ma help dem locate the man uh, the place where dem dey so that they go come from af they go come from italy come meet dem come come report dem to police or anybody those people reach to report dem reach to report me i no go fit i no go fit leave that kind of thing o oh. me i go do am o oh. any woman wey know say im husband send am come germany eh e send you say him dey come no be that kind one wey no wey go send you e no wan come o oh. this one send you say him dey come after you reach here you don reach here He come dey call you you no gree come you understand you no gree pick him call you delete him number you change your location if you know say you dey see me you get your husband your husband dey try your number He dey call your village people say how far please mother, help me tell this woman May carry my children come or may tell me where im dey make i fit dey see my children no be say this ones dem run leave you o no be say dem send you say go germany i dey come dem no come come o oh. dis one dem dey look for you call dem call dem because if i see any one of you if i see any one of you if i see any one of you i go point your i go point hand eh i go point hand dem go come catch you dem go come meet you that time if you asylum dey they do like this e go come do like this you understand because you no go fit you wey don tell uh, you wey don call wey don tell german person say your husband don die or your husband give you belle you no know how e take give you belle belle mistakenly enter but dem don kill am or e don enter jail or e no do this later later the man come out dey burst out dey bring wetin you don take born before you understand me or he claim say that pikin na im pikin dem con go do test because if he begin drag say dem go do test dem must do test germany go allow dem do test dem con do test say na im pikin na im son ah dem fit even tell am say take the son dem fit even tell the man make e take im son so if you be that kind woman you dey watch me or you know anyone wey do like that. i dey beg you just tell me yeah abeg i dey beg you make you tell me make you call me my number dey there please call me call me for phone i dey beg you because that kind men make we dey know the ones wey their husband wey give dem belle dey bad make we dey know the ones when the husband not dey bad because you no fit dey judge everything wey you no know that day i put topic here say men wey go give belle send their wife go uh, uh, go germany wey dem make dem go born say dem be foolish dem dey bad dem do dis dem no do dat after na one one now na one now watch the video finish o oh. after he watch the video na him call me o oh. tell me say na lie o oh. say the thing don happen he say he wan even begin do live video so that that girl go see him live video one day because him get him picture him get him picture you understand me him get him picture the guy now go come out like this now one day gboza he don enter facebook he dey he you know say that kind of picture dey go viral well well that kind of picture dey go viral well well now he go just do one video like this say this girl is my wife i i, I give her pregnant i say go to germany since then he didn't call me I I he change her number before you know say they don send am for you na that kind of one facebook dey share well well facebook dey let go viral you understand this kind one no dey go viral na that one dey go you go just sit down inside her dey chop dey chop all those your pounded yam and pounded yam wey all these women wey dey here sabi buy pounded yam dem sabi chop pounded yam na pounded yam after you dey house dey chop pounded yam dem go call you ah far see your husband o you see your picture dem don post your picture no be your eye you go take mellow down now now when e be say this thing never happen now na this issue now me i go still bring come out i go go my facebook go dey talk am i will go my facebook page go dey talk am because here now you e know they too go you understand me i will go i will go my former facebook page where i be done block i will go there go open them again announce am say alpha if you know say you dey germany here you know anybody when he be say e run leave im wife e run leave im husband say a husband you know they take care of her. please help me Mona, help me present the woman you understand me or make we go find am make we go find where she dey so na my na my next topic na na my next uh, arrest be that tomorrow i go go work na bad luck i come see me i be don dey happy say i get i get olab o i no know say tomorrow say dem go put me dem go put my name for work again my people see am um, if wetin i mean be say if that way i dey talk eh if that way i dey talk e make sense as in ma i dey find dem or if i see that kind of people ma if i see that kind of people ma i call the man or ma i go dey look for where the man dey if that kind thing good please guys more una call me contribute for wetin we dey talk sense i need contribution I need contribution. I get my Leica number, my Italian Leica number there, my Italian Leica number there. I get my Germany Leica number there. You understand? I want people to come in to contribute, to talk about these Igbo women, Igbo men, when it e be say they were born here, dem born here, as dem born here, the, the ancestors were there for village. Whether na the ancestors or na the Igbo or na the Juju, na im dey push dem come back say come marry another person for house i need contribution i need people to call me make we talk about am because the thing dey hurt me because no time me i like pikin o oh. i like pikin i like to dey with my pikin i no like to born born first later i run leave my pikin i go dey marry another wife e no make sense e no make sense it's better don first marry no first marry once once you go begin find a wife make you marry so if any one of you now ah, go fit call me contribute for wetin we dey talk make we talk am because my na wetin i take come now today you understand na the issue wey i take come today be this so i don talk am now as in i don talk am now because i no want say i go finish this live video if anybody call me i no go pick you understand i no go pick again if anybody call me again i no go pick i know go pick even the guy when he be say one of them where report this issue gave me about this saying wife they here a wife they here he don't born three children and this one when he carry come here when he carry come boy and I make am three you understand me he give you one he give you two he give you three so you reach germany here you run leave am you run leave am na that thing e good if dem do am to your if dem do am to your brother or dem do am to your mother or dem do am to anybody wey relate to you e good and na una go still come out dey call for inside social media dey contribute men wey dey europe dem dey very wicked Niger our nigerian men dem dey very wicked dem dey give woman belle dem dey run leave dem whereas maybe that man no run leave you o na because of small money wey dem dey pay you for camp money wey e be say if before you buy pampers you be woman na most of una wan wear gucci most of una wan wear gucci most of una wan wear nike most of una wan carry wivon buy am for aliexpress if you see am women wey dey germany here women wey dey germany here dem know wetin dem dey call aliexpress you understand me i will go there place i go dey hear Express. Ali Express. i say wetin be Ali Express? he say na one place o oh, dem dey buy cheap cheap something there i say where be that place dem say na Express. dem go dey europe here dem dey europe here dem dey for camp dem no dey work na germany dey pay dem money dem go dey order something for Ali Express you dey europe you dey germany you no dey work you no get anything you dey order something from china you no know say e no good to even order something come for another country you dey import something dey come country wey you dey wey you no get document you dey import something come dem go buy dem go order with one with one their head the head wey god create give them this head no e no reach them this head no reach them dem wan one wan weavon dem one be like white you no be white you don black you don black you dey hear me you don black you don black no matter no matter the kind weavon wey you carry for head no go fit change you e no go fit change you turn to white dem go order many many cream many cream or aliexpress now dey sell cream dey sell cream wey e, e don dey aliexpress don dey sell storefish storefish all of dem dey order order order something order order why you dey order you no fit go where dem dey sell am buy no be say you get document or no be say you dey work for dis country or no be say you get order to carry only once when i order something for one uh, whether na visa na wetin i dey call am that day na im i go custom i go custom go collect wetin i wetin i buy i buy something i e no be seven seventeen euro na phone i buy i no know say no be the kind food wey i need na him i buy na china i for come i go custom go collect am two times na him i take pay the money two times na all these women dey do dem go order with one dem go order something dem eh, the hair wey god create give them, e no reach dem only nigeria women only africa women na im dey go eh, something na that thing as dem dey order that thing dey come from africa dem dey order am from china na so dem still dey order men then the other men after that guy that guy fine o that guy get six pack he get six pack he, he get six pack then the five men wey get six pack you go see old woman wey don reach forty years fifty years he never marry na now dem wan go marry see am see this kind one this kind one he don take this video he don take this video well well but i wan just i wan just show una more una still know This woman this woman you don take this video i don watch am before see why this woman never marry since? see im face why this woman never marry since? This woman na how many years This woman never reach fifty years come marry he come marry This one never marry marry marry marry marry marry when your mate dey marry where you dey When he mate dey marry This old woman wen im face don as a hearing some year don dey black When im dey where im mate dey marry When im dey if you never marry now marry o oh, i dey talk to you now marry leave man wey get six pack leave man wey tall leave man wen e be say e no get dread go marry now because if you go enter this situation where you where this all these women dey enter you go suffer you uh, wife sister see your mouth see your mouth. He give im pikin belle eya na come say eh i bin wan peace for body o oh. na so the woman carry this thing come out for inside im bag person wey give am belle person wey marry am wey go do marriage with am person wey go do marriage with am e don still give another person belle you understand tell me how you go take marry this kind woman wey don wey don dey advanced like you eh, you say you wan come take am serious how you wan take trust how you wan take dey with am. e talk finish the woman go now carry the son tell me how you wan take marry dis woman like dis you take am serious maybe the time when e suppose to marry the time when e suppose to marry most of dem why e be say all dis thing dey all dis thing dey happen to dem why all dis thing dey happen to dem na because of dem don too use men take play dem don too use men take play men when e be say dem ready to settle down dem dey look for woman anyhow you go come jam this one now when him mad dey do para para para para para you go come tell am say ah this one who you wan talk to abi your ab you abi your mate you no know your mate e go dey tell you dey do face like that dey tell you say im mouth wey don be like person wey dey take indian hemp mer eh, cream wey e dey rub don make him mouth turn to black like say im dey take igbo you understand me the time when e suppose marry e no wan marry dem dey select men person go ugly e dey select men instead of you to marry the man may you may you marry person heart you no wan marry many men you know how many men wey don call me dey tell me say na the same situation wetin i dey talk here na im dey happen to them you know how many you know how many when e be say woman wetin dey dey do you go see woman is na single mother e get two children e still dey select men dey select fine boy dey find who get dread you don first make mistake You born two papa don run e no reach you you still dey select man you wan find boy you no even wan who go take you take you your children you dey select the men by yourself you dey select the men for yourself you know how many where the thing dey happen to you know how many where the thing dey happen to i pray make this one wey i see may e not say i too ugly uh -huh. i pray i know say That thing no go enter in head sef dat thing no go even as in dat thing no go fit enter you understand me because we never see women nigeria women you can never trust them. you understand nigeria women you can never trust them. until you go see am now you go tell you say ah you not be my type see your head your head big your head small your mouth too wide your hand too small you no get six pack nigerian women fear dem o oh. fear dem fear dem fear dem but oyibo no oyibo no dey do like that oyibo no dey do like that dem dey marry for heart dey marry for heart after dem don old for that italy <laughs> after dem don old for that italy dem don enter forty-eight will go marry ghana ghana man when e be say you no even dey know you know. see as that ghana man wey dem dey marry that time you know see as that ghana man dey behave dey do like that dey e no talk e no too talk e no talk one pm e no talk there the woman the nigeria woman na im dey buy the weave for im own head na im dey run up and down dey go ukomu i no know where be ukomu ukomu i know say ukomu dey for nigeria i no know the part of place where ukomu dey you go run you na you dey wan marry na you dey run dey go ukomu na you go dey go dey bring passport na you go dey do this thing if you when when you dey talk am i dey vex when e call vera dey talk all this thing i dey vex He say he run go ukomu dem say dem give am another appointment you as a woman na you suppose to dey run all those things na man wey wan marry you na him dey run all those things why because say the time wey you suppose to marry you don use am take select person wey get six pack and person wey get seventeen pack you understand me the time na no man to marry again because no nigeria guy no nigeria guy wey i know when e be say e dey like thirty-six to thirty-five years you understand me you wan go marry person wey dey forty-five and maybe this man never first get pikin before you go advise am make you go marry thirty-eight children thirty-eight uh, as a fifty years old woman old woman you no go go do am because why you don use your hand take put put for your problem for yourself you dey find oyibo you dey find oyibo dey find naija fine boy dey find fine boy dey waka you no dey even find who no dey work you go keep man for house make man dey lick your pekus for you every time you go dey lick your pekus for you, you go kill person with laugh no be small thing o you go go carry one fine boy like that make he dey lick him kpekus every day you understand you no go marry dey lick him kpekus even for man to dey lick your kpekus sef you no need to pay am because he he himself dey dey enjoy am but you no wan know because say you fine you want to dey game you go go you go go hustle come back you go hustle o na the same thing wey you wan make this guy wey you carry make he dey do for you for house na the same thing dem do for you for outside you understand e no reach you you go just keep the man for house eh make you dey lick am dey lick your kpekus why can't you marry use that opportunity take marry you understand me use that opportunity take marry no you no wan do am i watch one girl that time e dey talk say men e carry one two cream like this dey show men say make una go make una go make una go dey breach o oh. make una go dey do una screen May e good because no woman wan marry monkey the woman the go don reach forty-five you never marry you still dey there now her body dey shak am because he he still get people wey e dey pay money wey dey do am something He na na igbo get am so he get high hierarchies dey breach He just dey talk am men make una dey do this make una dey do that dey do am e dey talk am i just dey watch am for facebook i dey i dey vex cause facebook now na stupid people if you comment anyhow now dem fit just block you give you many months to come back again you understand i just dey look am and say wow this woman you dey very stupid He just dey do am now He go don dey like forty-five or forty He still dey good He still dey attractive those men wey dey write am dem still wan do but once you don enter forty-five to fifty that time e go go marry e go go ukomu go marry i no know where be ukomu where be ukomu sef i know say that time wey we dey for abo we know say ukomu na benin i no know where be ukomu you go go ukomu go dey marry your mate dey go church go marry you you dey go ukomu you understand you dey go ukomu where your mate dey go church <laughs> all these Nigerian women wey dem dey for italy eh dem dey make person dey laugh dem dey make person dey laugh your mate dey carry bible dey go church you dey go ukomu go marry where be ukomu dem say na ukomu na where you dey do court marriage where you dey do this that man sef no fit carry you go church how you go carry person wey you face be like gorilla go church person wey old pass you na so the man stand everything wey he dey do dem dey talk for am That ghana man na so he just stand e dey look am uh, dey look am everything wey him dey talk na person dey talk uh, talk for am na everything na person dey talk for am the man no comot one peeping for mouth the woman wey dem wan marry na so e hold flower grand person grandmother hold flower you understand instead of you to carry that money wey you take go ukomu carry am go nigeria go dey give your brothers or your sister you carry am go ukomu go dey marry at the age of hundred years you be white person continue <laughs> you understand me you dey eighty years you dey go marry for ukomu wetin you wetin you dey do at the age of twenty-six any woman wey dey europe here age wey you suppose take marry na thirty-five thirty-five don do okay for you because if even if say you dey hustle if you hustle reach forty years you don tire to stop to dey hustle if you be woman when e be say you get brain you begin hustle like twenty-six you hustle reach you hustle reach like uh, wetin dem dey call am forty you never wan relax you never wan relax after eighty na you go come dey carry flower like this see how as e carry flower e dey do me that one wey dey video am sef wey im voice na so im voice dey dey very high im voice dey very deep im voice you go know say that one don stay advance He don old e, na so e dey talk uh, uh, uh, smile na smile for me person wey dey do marriage you smile smile smile and e, smile no dey come out because he don old how you go tell old man to dey smile you wan make e teeth wey don wey don comot make e come dey show person wey dey smile e fit dey smile dey give you you now wey dey wey dem smile give you smile go carry you because you no get it again how you go tell old woman wey no get it make e smile for you which kind smile that one wan smile na im be wetin dey worry our women for this country na the thing wey dey worry our women if you see truth make you talk am because truth is good and it's bitter man dey dis country now dey find woman wen e wan marry dey find woman dey find woman you dey young o oh, you dey find woman man no dey old o oh. man sef go see who go marry at the age of fifty years at the age of fifty years man go see who go marry am even if say that man don reach fifty years he go see woman wey go marry am you understand me but make you go marry uh, eh, make you go marry fifty years old woman come your family now if your mother go allow you make you marry am your mother can never allow you make you go marry don kill person o don kill us no time wey your mother go fit bros you are right no time wey your mother go fit allow you make you marry woman wey dey fifty years if you carry am come inside house maybe your mother dey fifty-two you carry fifty years come no be abomination you do tell me now your mother dey fifty-two you carry fifty come make you marry tell me even if say na him money that marriage can never work e can never good that marriage can never dey ending say una wan enjoy una sef because the man know why e go there the the woman sef far the money dey there like uh, ned nwokoro and uh, regina daniel regina daniel don go marry ned nwokoro you know where the veil na onitsugbo e get one place if you marry you go cheat you go cheat that man you go die one, only one month that they'll give you may you die you understand outside if, if you like go tb joshua all those ones sef tb joshua no dey answer am if you tb joshua know say and uh, eh, once you know say dem first brief uh, eh, eh, brief, uh, uh, brief am say dem dey brief am but before you come meet am dem dey brief am see the problem wey you come from see why you come that's why if you know say you no go fit handle am na im that one wey you go stay for hotel for you go stay for hotel you go sell land take dey for tv joshua hotel if your land don if your money wey you sell land dey finish you go go back to where you for come because he know say he no go fit take care of you he know say he no go fit he no go fit heal you He no go fit come tv joshua now you go stand for church He go come heal you He no know wetin dey worry you na all those one wey dem don plan put na there you know say you see say e dey e dey heal the ones person wey get real sickness wey get real sickness how you wan take heal am dem dey heal person na you see say coronavirus put dem for inside house make dem dey wear face mask pastor wey dey heal person wey die e wear e wear face mask e wear face mask you now all of dem go dey inside house dey wait for am dey watch am for inside tv dey watch am mumu pipo mumu even the ones wey dey europe here dey mumu well well even when dem be say dem don see say europe uh, uh, wetin dem dey call am uh, uh, nigeria dem see how people dey die like chicken dem dey europe here dem see how oyibo take dey fight this coronavirus dem dey fight am dem know say this coronavirus dem get many instrument to fight coronavirus dem dey europe here dem no wan hear dem no wan hear how dem wan hear am when e be say dem dey dem dey wait for pastor wey go pray for dem wey go tell dem say coronavirus no go reach dem you no know say coronavirus no go reach you if you dey inside inside your house dey sleep as the government say stay house no be say you get work na duro dey pay you you you na you dey still dey call pastor dey tell am say you get corona all of them dem don full for facebook dey pray dey pray dey pray dey pray dey pray all every time and people go dey there like forty hundred five hundred dey watch them prayer because people those people wey dey watch dem no dey europe here o oh, dem uh, those people wey no wey dey watch dem no dey africa na europe here dem dey o na europe here dem dey those people wey dey watch dem na europe here dem dey see wetin one write me see the see the see dem see dem if na nigeria woman na dem go catch am now dem go catch am mugu ah pray ma never delete wetin dis mumu write me see am see wetin he write me una no go fit read am una no go fit read am see where it take start see where it take start see where it take start He na pastor He dey give person He dey give person uh, lotto when he go take win uh, e go take win money na wetin e take start for me He send me this thing He say see wetin i go feel you understand me later i write am say uh, whether he know. see wetin i write am here This one na nigerians wey dem get sense no be the ones all those women wey dem carry belle dey koko pastor see am see wetin i write am no know whether una dey see am see wetin i write am i tell am say because most of them na ghanaian all these pastors wey you dey see wey full for facebook now most of them na ghanaians now dem know say that juju own that one wey dem go put juju for inside profile picture dem go dey use that one dey write una nigeria women na only dem dem dey target check im friends now see im friends see him friends for facebook see him friends my network they bad now show my friends Yeah, i'm leaving from ghana all all everybody where they dis in friends now. all of them are nigeria nigeria women where they in europe that they find that they find healing tell me how how you go there europe here they find healing for africa tell me why una dey find healing for marriage marriage dem tell you say if you do your marriage well e no go good for you eh if you be married now you marry now your mother in law no be that kind igbo woman wey dey tell igbo no be that kind igbo igbo mother wey dey tell their pikin come marry uh, chinasa to house for house leave uh, that one wey you marry for europe e no good dem no get culture come marry this one if your mother in law no dey tell am or if your mother in law dey do am you think say na pastor na him go fit tell am say go change that woman mind pastor can never change him mind because that pastor no get any power the power wey you get wey you the power wey you get na because say you na mumu you na person wey dey hear wey believe uh, wey believe something you go you dey waka for street man man go call you hello how are you doing uh, i like to talk to you um, i love you you go tell am say uh, na so men dey behave na na dis thing dey take dey take dey come o na so men dey behave dem dey see good men dis man stop you for road dey toast you o dey tell you say he like you o you fine o you go from there comot na so una dey behave una wey be men una go say una love una no love okay you say na so dem dey behave o oh. but you come see pastor now for street pastor say pastor go dey waka he go if you go plan am with pastor go dey waka he go tell am say this is your future husband that time you don put am for mind and your future husband you don gree person dey toast you for street you never gree for am you go comot here you go go call german first lady and dey look for hook up. but person dey toast you for the street every day you dey see man dey toast you you no wan gree until the one wey you call person for face wey dem go put you for your name dem go collect your picture put you for everywhere na that one na him be good woman for you na that one be good person for you no be the same german first lady that time no be him marry woman give that woman for uk He come spoil am also He come spoil am so una wey be women una go dey think una go dey use una head dey think many men dey here you can as a woman like you you can never tell me say as you be single many man no dey come across you dey talk to you you can never tell me that you can never tell me that thing you can never dem dey come across you dey talk to you dey do talk to you every day no your brain na na na biscuit brain na tomatoes brain you know your heart you don turn your head to, go another place go dey tell you say this one happen this one no happen so my people, since wey una no call me na so i talk reach today o oh, my people. na so i talk reach my people. so i be dey think say tomorrow say i get holiday for tomorrow from tomorrow dey go i no know say dem go put me for work tomorrow so i go work i go work early in the morning so i need to go end this life now go dey prepare go dey sleep for tomorrow morning i need to wake up five thirty five thirty i need to start work six o'clock i just have thirty minutes no i wake up five thirty i need to do everything now this evening bath do everything na only thing i go watch if i wake up in the morning because my work i still dey i will fit still baff for my work sometimes i dey baff if i get break i go just go baff so na so we take come today na treat na talk today if you be man when e be say you dey europe here you don marry your mother dey tell you say come back come marry for africa you go do am e no go better for you if you be man when e be say you dey this europe your mother dey control you say come marry for africa whereas this woman wey you marry e good for you eh you don give am three children you wan make am single mother because say your mother dey control you he can never wear with you and if you be woman your man tell you say go go born for uh, germany you reach here dem come pay you maybe you get four children dem don pay you one thousand six hundred the money enter your eye wow one thousand six hundred you just delete your husband number piam you block am for no no no you no you no need to delete am just go corner break the screen uh, screen card break am just delete am you no go even enter facebook again you go some of dem dey dey facebook o oh. dem no go put their picture their picture no go dey dem no go get picture single picture dem go change the other name make dem take am dey watch aproko dey watch uh, eh, dey watch naija watch dey watch many things dem go comot their picture because na dem dey watch this naija watch aproko well well you go see dem you go no go see any picture inside dem don block their husband since dem don block their husband change name so that their husband no go know say na dem e go take germany here dey collect one nine two thousand your husband dey look for you for italy carry pikin carry him children run no be say na him say he no go marry you una we no go still better for una until una come out all of una wey don do dis evil until una come out begin dey confess for una sin na him una go fit dey una go fit get peace forget all this prayer all this pastor one and they call mami yere see am um, this one dey even dey insult agbo people well well e dey insult agbo well well e say na agbo i I mean i no know how agbo agbo people i no know how e take know agbo people i no know wetin him with agbo people say see make una watch this thing. so i i come sleep with am for inside church three times for inside church if you not if you not be benin boy when e be say you dey find toto wey you wan fok every time you no go relax if you una no dey use eye see toto even when you get wife or house you still dey outside dey look for toto may you chook may you chook may you chook why you go go dey fok pastor wife for inside church why you go go dey chook pastor wife for inside church after dis thing do man man man go woman go dey barb your bear bear wey dey for your hair see wetin dey talk see. in fact the i no know where he carry the hair oh. go. iji so. the pastor wey the babi talk am again pastor wey wetin he say do. he barb am he come barb am and no be only that day o oh. he dey barb am before if he go he go see bring am nobody go barb am he go barb am so. wetin your wetin wetin the pastor wife dey barb make you talk am talk am well brother? the, the guy when he did my broadcast now, he come back and he raise the thing back if he go. So for the inside See in my see in life. Now Benin boy now be this. He go use uh, something take barbing is something where day for his head. He go barbaram, he go barbaram. You be picking, you be picking. Later you go carry and go juju you go fuck you go do this one you go do this one una no dey rest for choking you wan choke everybody and you say na agbo woman na him be the pastor the guy never even talk say where the woman for come he just mention agbo woman or yoruba woman the guy say na agbo man agbo woman so na agbo woman na him take dey do this one agbo woman or the woman just mention na agbo woman or yoruba woman he say na agbo woman e no go better for you agbo woman pastor agbo woman you don marry you go dey do outside you go e no go better for you again na that cause e dey for village na im make e be say agbo woman e marry you dem pay your bride price dem pay your bride price dem pay everything your husband your wife go dey do for outside you, you, you know this guy don die you understand me you know the guy go die the woman go die you understand me agbo we get many culture o oh. culture dey for agbo o oh if you no know agbo you dey hear agbo agbo agbo get culture eh culture wey dey that place e too big e too big well well this woman now just open mouth dey say na agbo na agbo how agbo man agbo woman take dey benin dey carry you dey go here dey go your church dey go you go go you like una like sef una like chook una like chook you go chook here you go chook here you go chook here you go chook here una no go tire you go chook here after you don chook all dis thing now you say not be your eye you take dey chook am not be your eye woman wey you dey chook when you know say you don marry you go chook few finish you go dey barb your hair wetin dey your hair you go dey barb am dey barb am dey barb am dey barb am you na woman suppose barb your hair wey dey tell me how woman wan take come be agbo woman tell me say na agbo woman say dis one happen the woman you sabi call agbo He still talk again and my woman and this woman now when i get newly dey watch am He he, as e dey talk well well e dey talk many things i say i come tell this girl no watch am again o oh. no watch am again make you no come spoil your mind if you spoil your mind now now you fit leave me like this because most of una una too dey believe on wetin person tell you e no good more una no dey believe on wetin person tell you wetin you hear for people believe on yourself know what you want for your life know what you want somebody must not tell you say don go with this kind of tribe people don go with this tribe people you go just carry am for brain ah messiah don tell me say ma i no go with you you go stop to dey go with am ah brother sister More una think na More una dey think am mo una think am so na so i take come o. Oh my people now so i take come reach today all be small thing. person your husband don come uh, person tell you say no follow that man that man no good oo you no go follow am again ah some people dey mumu sha dey mumu dey really mumu well well dey really mumu dey really mumu dem really mumu so my people na so i take come today na so i take come oo person don still dislike my video <laughs> no matter what you no matter what you do for this life evil people must come evil people everything now when i they talk here now tell me wetin be the bad thing where you will come now you go come dislike video Rich people full everywhere, rich they full everywhere. They don't need any good thing for life. They don't need any good thing. They don't need good, any good thing. Bad people, evil people, rich people. Anything you do, they must get, uh, they must get comma. They must get comma. i dey do i dey talk something just come dislike am whether wetin i talk make sense or e no make sense o your own na to just dislike am because say you be you be one of single mother wey don run leave with their husband for italy na one of them na you be because if you no be if you no be one of those single mother wey run leave their husband for italy you no go come dey dislike this picture this video. i dey pray god may i get may i get my holiday if i don get my holiday every day i dey here every day i dey this live video i go finish una i go finish una eh when i go do am reach eh when i go do am reach you know say those one wey dey america wey dey uk i go fit go like stuttgart when i go stuttgart i go just set my camera you know say you are allowed to set camera anywhere for stuttgart you understand you are allowed to set camera anywhere once you set camera you go dey put am any Nigerian woman wey you see e carry four children dey waka no father and most of those children wey e carry dey waka their father dey dem don run leave their father dem don dem no wan make their father know because of child benefit dem dey have all these problems because of child benefit small small money na e go cause quarrel between you and your life partner person wey wey you open leg e pour something put inside na because of small money na him e wan take do na him e wan take leave am hmm. una never start i go finish una i go finish una whether una like am una no like am una must like am una must like am you get pikin you no you know reach you you dey you you wan run you wan run leave the papa you wan run leave the papa because of money tell me wetin you dey and na dem na dem go still dey talk na dem still dey talk about dat thing na dem still dey talk about the children say dem no go allow their children go africa o oh, na dem dem go say my pikin my pikin no dey go africa go do wetin god forbid na europe now na you want make dem bury make ah god kó nwanne yàrá yàrá dáìsì kàní. your pikin no go go africa where you wan go na hellfire na you you wan carry your pikin go you no wan make your pikin go africa na hellfire you wan make you carry your pikin go tell me una dey talk like who no get sense pikin wey even get sense sef the pikin wey even get sense say dem dey even go africa by themselves their mother no need to carry dem go dem dey even go africa by themselves you understand me the pikin wey get sense you dey tell me say dem no go go africa dem no go even wait for you until you tell dem say my my pikin go africa go see your papa na dem go wan go africa by themselves na dem. Good evening, bros. Ogo. How are you doing? Long time. Wow, how you dey now? Esther don finish live video. She Esther dey live video before. I see the notification. You dey collect child benefit, just small money, child benefit. Na that child benefit na you go take run delete your husband number delete your husband number child benefit just more money First, where you born for you delete the number who husband who husband help after all na me go dey pay everything if he come now we go don dey share the money you go don we go don dey quarrel because of the money na only you born that children na only you born them. no be him get the sperm na him get sperm na you get belle No, it be Esther side eye there since na Jennifer. Jennifer day life. Jennifer. <laughs> I go her life yesterday oh I greet her say how far? is say bros <laughs> you know me na. <laughs> because he get one of her video wey I do He say he won't call me curse me. But you know that thing na we don settle that one. See not be only you get the sperm na the woman the man get sperm na you get belle so na only the carry you carry am and not be only that uh, you need to you need to do to uh, wage bridge wage bridge you understand me wage bridge between you and your husband not just think say my husband he, he come we go dey share the money you no go dey help me you forget say the pikin when e be say e no get father e no e can never good e no dey good pikin wey im father no dey train e no dey dey good pass the one nothing like you and your you dey with your you dey with your nothing like pikin dey like this e e go wake up e go tell e go say daddy nothing like that every time mommy mommy mommy if you see another man you e go call am daddy if you see another man you e go call am daddy if you see you e go see all the whole man you go call them daddy because why the kind of character wey im mama get him mama don pursue him papa go enter one place or he don block him papa number he no know where him pikin dey e get one woman wen e be say enter this country na my friend before up to today e dey germany here i never see her for eye you understand me i search him facebook search her facebook i never see her facebook she don finish she set asia she insult she insult Isha and Bini today she insult Isha and Bini <laughs> oh she she know how to talk na she you know how to talk about this Isha and Bini you know how to talk about this Isha and Bini things you know how to show uh, eh, dey talk about Isha and Bini me i no i don comot eye for all this uh, Bini Bini stuff wey me i no but if i see anyone wey still wey still behave anyhow i go still carry am put here no be insult ah ah no be insult sit set isha but wetin be this one stele i i wan finish i don finish my life o oh. i wan just close down because i dey go work in the morning na make i just i don almost finish am my people more una follow me for my page na you know sometimes i like to dey on facebook i no like to dey for i no like to dey for youtube eh because every minute i dey i dey uh, what is it called youtube but no every day i dey for in, i dey for internet uh, what is it called see one mumu nigeria guy one yoruba one mumu yoruba guy he don go give woman belle for Turkey. It don't, Yoruba. That's why I don't, have, I don't Yoruba. like Yoruba people. I don't like Yoruba people. And so now, Everybody you hear and now, Yoruba, you don't hear and now, this one now, this guy, na big guy for America. He don't, this video, many people don't watch her. If you go, if you go in, in Bradford, now millions, now they watch her, not be thousand na million na him watch am all of them. know now say yoruba people dey give give belle for everywhere dey leave them. oh, bros ogo oh, i no like the way you talk The, huh, bros ogo oh, i no like the way you talk take the ride ride ride o i no understand why na wetin happen right? why wetin happen versus flows versus flows but i don done na i don done we don talk finish. wetin you mean my friend don die So I don't finish today, my brothers and my people. I get I, I tell them the topic where I talk today, I tell people to call me to contribute. Nobody call. Nobody call me. Nobody call me. Why? So my people, I will be going Je- uh, Jennifer, solve our problem today. Solve our problem today. Okay. So Jennifer solve Isha and Bini problem. Wait, ma ask you, whose side are you from? Are you from Isha or Bini? Which one are you from? Where are you from? Are you from Isha or Bini you from? tell me now the way don die yes o um, you get um, which one na from benin okay so na im be the our but for delta state we no dey behave like this o for delta state we no dey behave like this na only agbo inside agbo we dey behave like this only inside agbo but for delta we no dey behave uh, agbo kwale agbokwale iwori aliocha we no dey behave like that. we believe say all of us as in we no dey fear no one we dey fear each other you understand worry dey talk say people know say worry dey stubborn you understand people dey know say worry dey stubborn for delta but worry dey fear agbosa agbo too dey stubborn you understand me so we no dey behave say this one bad or this one good so we are we believe on anything like we are if i'm abiagbo now i go asaba i no dey fear i go fit dey okay for asaba i go fit rent out do everything wey i dey do there you understand or i go worry na the same thing but for this isha and uh, benin thing eh if dem dey talk i dey fear o dem go say if you see snake first kill isha before you kill <laughs> snake you <laughs> now wow no problem my people so um on sunday na him i go come live again on sunday i go come live because today now i wan work i no go fit tomorrow i no go fit dey live but before i go come i go make sure say i go bring topic better topic come because all dis our women women matter well dem dey dey mis misbehave i know say if i don finish live now na that time now some stupid people go begin call me to begin call me dey report problem This one happen This one no happen but since i dey here nobody fit call me tell me say this one happen This one no happen so my people don die thank you so much for coming and other ones that is here watching me thank you for coming so i will be ending this live stream now okay so i want to see bye bye from una beg. i want to see bye bye for una i want to see bye bye and may una not forget. Thank you. very nice. Very nice. Oyibo make egusi. Black girls, where are you? Yo, Oyibo make egusi. Black girls, where are you? Una no sabi anything. See. See this thing where. You see what doing? Very here, one. One are here, one are here, one are here. One are here don't be surprised that onye amadu ji ya nwa mhm. onye agara ụlọ onye kwesị ka emefuo ya ụmụaka nwere ike ịhụ onye bịara gị ya a ga-agụkwa ya n'ụkwụ na-ezo ya onye ma ihe mere enwere ike emepe ụdị agba mara ama ama onye ahụ na-ara nkụ ehe ka ahụ chebe ọnụ Oh, I like this egusi, my people. I like this egusi. I... I Very nice. Very nice. Oyibo make egusi. Black girls, where are you? Una dey call police. Time one I go take cook egusi. Una dey call police for una husband. More law na for eat the egusi. Bad women. You dey call police, you no sabi speak Dutch you know sabi speak italy although that italy dey easy sha because the ones wey dey here you dey hard dem before you call police e <laughs> dey hard dem e get one of my one of my sister wey dey this my area <laughs> if you call police you tell police say na this area that police police no dey come again e don call tire e don call police tire if you go toilet dem don flush am e call police hello this person go you know flush toilet if you hear say person say e cause am e go call police every time police police police later police no come again o e no come no police come again so my pipo bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye those ladies

you no kill your person treat person kill na you wan kill. ẹ̀mí ẹ̀mí kò fọ́ tani ẹ̀gbẹ́ mi. ẹ̀mí ọmọ mi kò fọ́ gbọ́ni ẹ̀mí mi kò fọ́ gbọ́ni ọmọ mi kò fọ́ gbọ́ni ọ̀yà mama mi don protect your document ọmọ mi kò fọ́ gbọ́ni ọmọ mi comot. bẹ́ẹ̀ wà ibi tí wọ́n wọ̀ yẹn lọ́wọ́ grandma beat me well well grandma beat me well well yes it's fine grandma spoil it. dani bẹ́ẹ̀ sẹ́. bàbá ìsàlẹ̀ sọ. bàbá ìsàlẹ̀ sọ your karma with the dancing the people who were where you got it before you take it that is it yeah you take it you take it yeah so that is before you take it the people who you if you kill like ever you dey give me like ever you dey you dey like ever you dey you dey give me the kind you for don know you need to fear am you need to fear am. i still talk about this woman when i want bring come out so i still talk about am Now it go be the last talk wey i wan talk before i leave here if i never talk am i no go leave her. i must talk about her. if i not talk about am i no go leave her. i must talk about this woman i must talk about this woman now but e not the work now so my people, thank una eh Bye bye, guys. Bye.